Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije igice ca mbere c'ibiganiro vyo muri kino gitondo c'umunsi wa mbere ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda ndabahaye ikaze mwese ibiganiro vyacu vy'uyu munsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mugenzi wacu yayaye duteguriye
urakoze Oriane mwaramutse neza mwese nshuti bavandimwe muduteze amatwi umuntu hiciwe mu bushyamirane n'abapolisi mu Burundi mu gihe abigaragambyaga bangaga kumvira itegeko rica imyigaragambyo mu mihanda yamagana icyemezo cya perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu ababyiboneye bavuga ko umuntu wigaragambyaga ejo ku cyumweru yarashwe akicwa kandi ko abasirikare bakoresheje ingufu kugira ngo bakureho za bariyeri mu bice by'umurwa mukuru bujumbura abantu byibura cumi na bane barapfuye abandi barenga magana abiri bakomerekeye mu myigaragambyo kuva mu kwezi kwa kane ejo ku cyumweru kandi abagore barenga magana abiri bakoze urugendo mu murwa mukuru bujumbura basaba amahoro n'ubumwe iyo myigaragambyo yarangiye ari uko polisi ibazitiye ibabuza kugenda mu rubuga rw'ubwigenge mu mujyi i bujumbura habaye imyigaragambyo hafi buri munsi kuva perezida atangaje umugambi we mu kwezi gushize wo kwiyamamariza manda ya gatatu abigaragambya bavuga ko bwana nkuru nziza arimo kurenga ku itegeko nshinga riteganya manda ebyiri ariko urukiko rwita ku itegeko nshinga ry'uburundi rwavuze ko ashobora kwiyamamaza kubera ko kuri manda ya mbere y'imyaka itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yatowe n'abadepite ko atatowe n'abaturage bwana nkuru nziza mu ijambo rye ryo mu cyumweru gishize yumvikanishije ko igihe yakongera gutorwa yaba ari manda ye ya nyuma yanasabye ko imyigaragambyo ihagarara avuga ko ari ngombwa ko amatora yo ku itariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu aba mu mahoro imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ivuga ko guverinoma n'abayishyigikiye barimo gukoresha urugomo kubigaragambya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubatera ubwoba ku wa gatatu ingabo zishinzwe umutekano zataye muri yombi umwe mu bakandida perezida aregwa gutegura imyigaragambyo guverinoma ya repubulika ya santarafurika n'imitwe icumi ifite intwaro ejo ku cyumweru byasinye amasezerano y'amahoro agamije kurangiza imirwano y'imyaka ibiri yahitanye abantu ibihumbi magana intumwa yihariye ya onu babakar geye yaragize ati ndashaka kwizera ko ubwitange buvuye ku mutima kandi ko tuzagenda twubaka inzira y'amahoro abashyikirana ku ruhande rwa onu bavuze ko impande zose zemeye ku mugaragaro gushyira intwaro hasi bakareka gukoresha imbunda kugira ngo bumvikane ku byo basaba kandi binjire mu nzira yo gufasha intwaro hasi kuva mu gisirikari gusubira mu buzima busanzwe no gutahuka ayo masezerano hakubiyemo kandi ubwumvikane ko bwo kudakoresha abana mu gisirikari no mu mirwano mu mirimo ikoresha ingufu abarwanyi ba kisilamu bafashe umurwa mukuru wa repubulika ya santarafurika banki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bituma hakunda kuba ibitero n'ukwihimura hagati y'abarwanyi b'abakirisitu n'abayisilamu bahanganye mu gihe urugomo runyuzamo rukubura ubuyobozi bwasubiye mu maboko ya perezida w'agateganyo catherine samba panza ushyigikiwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye abarwanyi b'abahuthi muri yemeni baravuga ko bemeye iminsi itanu yo guhagarika imirwano yisabwa na arabiya sawudite igomba kuzatangira kubahirizwa ejo kwa kabiri itangazo ry'ejo ku cyumweru rije hashize amasaha make gusa indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na arabiya sawudite ziteye bombe ku nzu y'uwahoze ari perezida ali abdullah saleh mu murwa mukuru sana saleh bikekwa ko atari we icyo gihe kandi nyuma yaje kugaragara kuri televiziyo ahagaze imbere y'ibisigazwa by'inzu mu cyumweru gishize leta zunze ubumwe za amerika na arabiya sawudite byatangaje umugambi wo guhagarika imirwano muri yemeni aho urugaga ruyobowe na arabiya sawudite rugaba ibitero by'indege ku bahuthi umutwe w'abarwanyi mu majyaruguru ya yemeni ugenzura bimwe mu bice by'igihugu kuva muri aya mezi ashize umwami Salman wa Arabia Saudite ejo ku cyumweru yarengeye igikorwa cya gisirikari avuga ko cyari cyasabwe n'ubuyobozi bwa Yemen kugira ngo barengere Yemen n'abaturage bayo bayirinde icyo yise agaco gashyigikiwe n'amahanga gahungabanya umutekano w'akarere kose perezida wa cuba raul castro yasuye vatikani ejo ku cyumweru ku giti cye ashimira papa francisco kubw'igikorwa cye cya nka papa igikorwa cyo gusezerera imyaka mirongo itanu y'umwuka mubi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cuba mu gihe ibihugu bibiri byasubukuye umubano wa gicuti umuyobozi wa cuba yanabona- yabonanye na papa francisco wavukiye mu gihugu cya argentine bamarana hafi isaha ubwo abo bagabo bombi baganiraga mu rurimi rwabo kavukire rw'icyesipanyoli radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda chancellier w'ubudage angela merkel ejo ku cyumweru yasabye uburusiya ibikorwa birushijeho bagashishikariza abitandukanije bashyigikiwe n'iki gihugu bagakurikiza amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa ukraine no kureka kurwana n'ingabo z'i kiev madame merkel yavuze ko muri ukraine habayeho kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ku ruhande rw'abitandukanije bwana Putin yavuze ko n'ingabo z'i Kiev nazo arizo kwamaganwa ku byerekeye kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine kimwe n'abitandukanije cyakora yavuze ko nubwo hari ibibazo byinshi mu burasirazuba bwa Ukraine hatangiye kurangwa umutuzo Liberia irimo kwishimira kuba itakirangwamo virusi ya Ebola ariko perezida w'icyo gihugu arimo gusaba abaturage gukomeza kuba maso kugira ngo iyo ndwara itazagaruka mu baturage mu gihe abagore i Monrovia mu murwa mukuru batangije amasengesho yo kwishimira no kwemeza ko nta bantu bashya banduye Ebola mu minsi mirongo ine n'ibiri umwe mu bategetsi bashinzwe ubuzima yaburiye ko Ebola ikiri mu bihugu bituranyi Sierra Leone na Guinea Sierra Leone na Guinea byatangaje abantu icyenda banduye Ebola muri kimwe muri buri kimwe muri icyo gihugu muri iki cyumweru gishize
arakoze mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cya interineti site yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora kandi kutwandikira ibyiyumviro n'ibyifuzo byanyu kuri aderesi ikurikira central akarongo afurika arobaze voa news akaburungu com cyangwa kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook na twitter naho mushobora gukurikirana amakuru yacu naho nyene mugashikiriza ivyumviro n'ivyifuzo vyanyu adresi yacu ikaba ari voa radiyo yacu ntihagire aho muja ibiganiro twabateguriye birabandanya ubu ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi
bakunzi ba siporo n'imikino mwaramutse neza muri kumwe na injiniya mukankuzi muri siporo mu rwego mpuzamahanga duhere ku mukino wa tenisi kabuhariwe andi mure w'umwongereza yari yatsinze rafael nadal wo muri esipanye mu mukino wa nyuma w'irushanwa madrid masters yamutsinze amaseti abiri ku busa bitandatu kuri bitatu na bitandatu kuri bibiri ni ubwa mbere mu mikino itandatu bakinnye andi mure atsinze rafael nadal Rafael Nadal yageze ku mukino wa nyuma adatsinzwe iseti n'imwe muri iri rushanwa nyamara kuba yatsinzwe bivuze ko avuye ku mwanya yari ariho agahita agwa ku mwanya wa karindwi mu rwego rw'isi ni ubwa mbere kandi Nadal ajya ku mwanya uri inyuma y'uwa gatanu mu ruhando rwa tenisi mu rwego rw'umupira w'amaguru muri shampiyona ya Espagne ikipe Real Madrid isa naho yasezeye ku gikombe cya shampiyona y'uyu mwaka ibyo byigaragaje nyuma y'uko Real Madrid iguye miswi na Valencia ku bitego bibiri kuri bibiri ejo ku cyumweru ku ruhande rwayo mukeba wa Real Madrid Barcelona FC yatsinze Real Sociedad ibitego bibiri ku busa ibitego bya barcelone byatsinzwe na kabuhariwe neymar na pedro ubu aho bigeze mu mikino isigaje gukina barcelone fc isigaje gusa gutsinda deportivo cyangwa se atletico madrid igahita yegukana igikombe cya shampiyona ya esipanye mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu bihugu mu burayi ligue de champion cyangwa champions league umukino wo kwishyura muri kimwe cya kabiri uteganijwe muri iki cyumweru dutangiye ejo bundi kuwa gatatu real madrid izakina na juventus yo mu butaliyani mu mukino wa mbere real yatsinze juventus ibitego bibiri kuri kimwe mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri mu irushanwa rya ligue de champion barcelone fc izakina na bayern munich yo mu budage uyu mukino uzabera mu budage mu mukino wa mbere wabaye mu cyumweru gishize barcelone fc yatsinze bayern munich ibitego bitatu ku busa muri esipanye tubibutse ko umukino wa nyuma w'iri rushanwa uzaba tariki ya gatandatu mu budage inshuti mwatwumvaga ni aha dusoreje ikiganiro cya siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga uyu munsi mwari kumwe na eugenia mukankusi
ubu naho dukubitire ku makuru ya siporo n'imikino yo mu biyaga binini dutega amatwi mugenzi wacu desire hatungimana adushikirize ayo mu burundi desire ku munsi w'ejo kari akamwemwe ntangere ku mugwi wa vitaro waruhejeje gutahukana igikombe cy'ihiganwa ry'uburundi y'uno mwaka mu gihe mbere hasigaye inkino zitatu kugira iryo higanwa rirangire kanyenkore jean gilbert amenyereza uwo mugwi wa vitaro akamenyesha yuko ari akamwemwe ntangere kubona bashoboye gutwara igikombe cy'uno mwaka jewe cyo navuze tutatangura iganwa navuze ko twese tuba dutanguye kuri tubise amashansi angana ntuba urabona amakipe yandi mugabo ingene bigenda bitera imbere niko ugenda ubona ko eh, ikibanza wokirondera muri faze kuvangira dutangura shampiyona gushika uno munsi twabandanyije tuba aba mbere kuri classement amanota atatu atandatu icenda bibandanya uko dutangura ikizere yuko tuzotwara iki gikombe ngira ngo nabivuze kuva kera mugabo twatanguye twese tunganya chance mugabo uko tugenda dukora uko tugenda dukora niko ngira ngo byaduhaye eh, amahirwe menshi yo gutwara iyi coupe ngira ntabwo twayivye ngira ngo twarayikoreye kanyenkore jean gilbert amenyesha yuko gutwara igikombe biva ku nguvu z'abarongoye umugwi abakinyi eka n'abamenyereza mpora mvuga kandi navuze kuva mbere yuko ekipe umurwi si umurwi si, si abajoueur gusa umurwi si umukoci gusa umurwi si komite yonyene ivyo bintu bitatu byagiye hamwe bishobora gushyira ingufu zose hamwe ngira ngo niyo eh, niyo resulta mubonye mwese ni ukuvuga ko izo compartiment zose uko zivuga ari zitatu zarakoze zarakoze zishyize hamwe ngira ngo resulta murayibonye cedric kaze amenyereza umugwi wa atletico umugwi muri kino gihe ufise ikibanza ca kane amenyesha yuko ikibanza afise agishima agereranije n'abakinyi yari afise kandi ngo arize yuko umwaka uza bishobora kugenda neza gusumba ingene vyagenze uno mwaka ihiganwa risa nk'iriko rirarangira Eh, no munsi ikibanza dufise eh, ni ca kane si kibi si kibi mugabo twari gushobora gu- gukora eh, neza gusumba mugabo ni umwaka wa mbere abakinyi eh, ikipe nshasha abana bakiri bato eh, mugabo ubona ko bafise ishaka ryo gukora Eh, nibaza yuko eh, uno mwaka baragerageje kwitanga cyane cyane muri fazare twahejeje uwa mbere dusumvye amanota abiri muri fazi ruturu ntivyagenze neza kuko twaratakaje inkino zitari nke nibaza yuko eh, ni experience ya mbere baronse kandi izobafasha eh, no gutegura ibimbere cedric kaze akamenyesha yuko umugwi wiwe ukeneye abakinyi bake cyane kugira nawe uhiganirwa igikombe nk'iyindi migwi nibaza yuko no kubanza kwanza umuntu karaba ingene uh, tuzovugana n'abarongo mu atletico ko uh, amasezerano uh, novuga kontra iherana n'iyi shampiyona uh, nibaza yuko uh, ibintu vyo kongerezamo si ibintu vyinshi cane kuko uh, n'abana bakiri bato bariko bara barakura benshi bavuye mu guserukira igihugu batengeje imyaka mirongo ibiri nibaza yuko nko kongeramo abakinyi eh, nka batatu canke bane byo- yoba eh, eh, ari ekipe ishobora nayo nyene kurwanira igikombe kuko eh, base eh, ziriho Eh, nibaza yuko eh, cane cane ari ukurondera ah, kongerezamwo eh, abakinnyi bafise experience eh, kugira bashobore gutsinda zirya match zitwa ko ari match zigoye bamenye n'ingene bitwara uko shampiyona igenda iregera imbere nibaza yuko ata bintu vyinshi cane vyo- vyo kongeramwo kandi ndabona yuko n'ekipe ifise kazoza eh, kameze neza turi kumwe nanje canke naho tu- tuba tutari kumwe mu nkino rero zasozereye indwi ya mirongo ibiri n'indwi kiretse vitaro yatsinze prince louis ibitsindo bitatu ku busa umugwi wa akademi cite watsinze volontaire ibitsindo bibiri kuri kimwe interstar ntiyashoboye gutsinda umugwi wa flambo doreste wo mu ruyigi banganije igitsindo kimwe ku kindi iyindi migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi ni olympic star yakinira muhira aho yanganije na muzinga atletico olympique yarorohewe mu gutsinda nyanza united ibitsindo bitatu kuri kimwe Lydia Ridic Burundi Academic itsinda Messager Bujumbura yorohewe ku bitsindo bibiri ku busa eka na Messager Ngozi yatsinze umugwi wa Rusizi wo mu Cibitoke ibitsindo bibiri ku busa nyene nayo urukino rwasozereye indwi ya 2027 rwahuje umugwi wa Bujumbura City na Royal FC y'Umuramvya rwaroroheye cane gose umugwi wa Bujumbura City watsinze Royal FC worohewe cane ibitsindo bitanu kuri kimwe hakaba harimwo mbere ibitsindo bibiri vyinjiye muri wa mwanya w'agasunuzo tubamenyeshe yuko ihiganwa ry'uburundi risigaje inkino zitatu gusa kugira rirangire kiretse vitaro imaze kwifatira ikibanza ca mbere umugwi wa Lydia Ridic Burundi Academic ufise ikibanza ca kabiri naho ikibanza ca nyuma kirimwo umugwi wa akademi cite bimaze kuboneka yuko mu mwaka uza uzokina mu cicaro ca kabiri Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda aho mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe nyene adufitiye amakuru ya siporo n'imikino jean claude mu mukino w'intoki wa voleboro mu cyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u rwanda yo mu cyiciro cy'abagabo yabonye itike yo kwitabira imikino nyafurika iteganyijwe kubera muri congo brazzaville mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka iyo ntambwe abasore b'umutoza paul bitok ibrahim bayiteye nyuma yo gutsinda amakipe yose yari yaserutse mu irushanwa rya suzone ya gatanu ryabereye i kigali ayo makipe u rwanda rwahiritse ni uganda uburundi na kenya ku mukino ubanza abakinnyi b'amavubi batsinze uganda amaseti atatu kuri abiri umukino wa kabiri wari woroshye kurushaho kuko u rwanda rwatsinze uburundi amaseti atatu ku busa igikorwa cyahesheje abakinnyi b'u rwanda itike ni icyo gutsinda ikipe ya kenya bahora bahanganye amaseti atatu kuri abiri umutoza w'ikipe y'igihugu y'u rwanda ya voleboro paul bitok ibrahim ukomoka muri kenya nubwo hari abakinnyi be bakomeye batashoboye kuboneka muri iri rushanwa yagerageje gukoresha abo wasanganywe yongeramo n'amaraso mashya kandi biramuhira mu bakinnyi batagaragaye kandi bari basanzwe ari ngenderwaho twavuga mukunzi christophe usanzwe ari na kapitene w'ikipe y'igihugu akaba akina nk'uwabigize umwuga muri turukiya na mutuyimana aimable wo mu ikipe ya inatek volleyball club aba uko ari babiri bamaze igihe bafite ikibazo cy'imvune undi mukinnyi utaraserutse ni yango theodore usanzwe akinira ikipe ya aperi volleyball club uyu ntabwo yari ari ku rutonde rw'abakinnyi cumi na babiri bifashishijwe kubera ko yari afite imyitozo mike gusa yari yashyizwe mu bakinnyi bashoboraga kwitabazwa haramutse habaye ikibazo gitunguranye ikipe ngenderwaho y'umutoza paul bitok na mugenzi we jean marie nsengiyumva umwungirije yari igizwe na nsabimana mahoro ivan ugabura imipira akaba asanzwe akina mu gihugu cy'uburusiya mu bakinnyi bakina imipira yihuse bakanaba izingiro ry'urukuta harimo dusabimana vincent bakunze kwita gasongo ukinira inatek volleyball club hamwe na fred musoni wo mu ikipe ya rayon sport volleyball club abakinnyi batera imipira miremire akenshi bayikubitira ibumoso ni ntagengwa olivier wa inatek volleyball club na ndamukunda flavien wa apel volleyball club umukinnyi yakani lawrence guma wo muri apel volleyball club niwe wari kapitene w'ikipe akaba yarateraga imipira yo ku ruhande rw'iburyo mutabazi bosco wa apel volleyball club niwe wari libero abakinnyi batanu basimburaga ni erive kagimbura na ive mutabazi ba apel volleyball club hakaba na kwizera pierre marshal nelson murangwa ndetse na karera emile bakunda kwita dada bakina muri rayon sport volleyball club abandi bakinnyi batatu babanaga n'abandi mu mwiherero ariko batari ku rutonde rwa cumi na babiri ni yango theodore wa apel volleyball club mutoni adolphe na tuyishime eugene bo mu ikipe ya rayon sport volleyball club nyuma y'irushanwa uwatowe nk'umukinnyi w'ikirenga ni yakani lawrence guma w'ikipe y'u rwanda muri aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u rwanda y'umukino w'intoki wa volleyball harimo babiri baherutse kwegukana itike yo kuzahatana muri volleyball ikinirwa ku musenyi ariyo beach volley muri ayo marushanwa ya all africa games azabera i brazzaville muri congo abo bakinnyi bagize ikipe y'igihugu ya beach volleyball ni ndamukunda flavien na ntagengwa olivier yari claude munyandinda i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu cy'u burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya arusha harimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo piyeri nkuru nziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ayo masezerano niyo yasoje intambara mu burundi akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka icumi ishize mu burundi kubera iyo ngingo uburundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi amakuru y'uko ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ryemeje nkuru nziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru bujumbura polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamenaho amazi n'intwaro ntoya ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri magana abiri batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga hagati aho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi birimo u rwanda tanzania na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashyirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'uko ishyaka cndfdd ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano yarusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga petero nkuru nziza leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'ayo mahirwe uburundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu leta zunze ubumwe za amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga ni muri urwo rwego leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo leta zunze ubumwe za amerika zikomeje gusaba leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza ntawe uniganywa ijambo amerika irasaba kandi leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure leta zunze ubumwe za amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga ibihumbi makumyabiri z'abarundi zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki leta zunze ubumwe za amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya saa kumi na zibiri n'igice turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo ariko reka mbere yaho mugenzi wacu yaduteguriye amakuru atwibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze oriyane twababwiye ko umuntu yiciwe mu bushyamirane n'abapolisi mu burundi mu gihe abigaragambyaga bangaga kumvira itegeko rica imyigaragambyo mu mihanda yamagana icyemezo cya perezida Pierre Nkurunziza cyo kwiyamamariza manda ya gatatu ababyiboneye bavuga ko umuntu wigaragambyaga ejo ku cyumweru yarashwe akicwa kandi ko abasirikare bakoresheje ingufu kugira ngo bakureho za bariyeri mu bice by'umurwa mukuru bujumbura abantu byibura cumi na bane barapfuye abandi barenga magana abiri bakomerekeye mu myigaragambyo kuva mu kwezi kwa kane guverinoma ya repubulika ya santarafurika n'imitwe icumi ifite intwaro ejo ku cyumweru byasinye amasezerano y'amahoro agamije kurangiza imirwano y'imyaka ibiri yahitanye abantu ibihumbi amagana intumwa yihariye ya oni babakari gaye yagize ati ndashaka kwizera ko ubwitange buvuye ku mutima kandi ko tuzagenda twubaka inzira y'amahoro ayo masezerano hakubiyemo n'ubushya- eh, n'ubwumvikane bwo kudakoresha abana mu gisirikari no mu mirimo y'ingufu liberia irimo kwishimira kuba itakirangwamo virusi ya ebola ariko perezida w'icyo gihugu arimo gusaba abaturage gukomeza kuba maso kugira ngo iyo ndwara itazabameneramo mu gihe abagore i monrovia mu murwa mukuru wa liberia batangije amasengesho yo kwishimira no kwemeza ko nta bantu bashya banduye ebola mu minsi mirongo ine n'ibiri umwe mu bategetsi bashinzwe ubuzima yaburiye ko ebola ikiri mu bihugu bituranyi sierra leone na guinea sierra leone na guinea byatangaje abantu icyenda banduye ebola muri kimwe muri, kimwe muri ibyo bihugu muri buri kimwe muri icyo gi- bihugu muri, eh, muri iki cyumweru gishize ibiro bya leta zunze ubumwe za amerika bishinzwe kurwanya indwara bivuga ko ebola yahitanye abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa afurika kuva icyo cyorezo cyadutse mu mwaka ushize abarwanyi b'abahuthi muri yemeni baravuga ko bemeye iminsi itanu yo guhagarika imirwano isabwa na arabiya sawudite igomba kuzatangira kubahirizwa ejo kuwa kabiri itangazo ry'ejo ku cyumweru rije hashize amasaha make gusa indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na arabiya sawudite ziteye bombe ku nzu y'uwahoze ari perezida ali abdullah saleh mu murwa mukuru sana saleh bikaba bikekwa ko atari iwe icyo gihe kandi nyuma yaje kugaragara kuri televiziyo ahagaze imbere y'ibisigazwa by'inzu perezida wa cuba raul castro yasuye vatikani ejo ku cyumweru ku giti cye ashimira papa francisco kubw'ibikorwa bye nka papa byo gusezerera imyaka mirongo itanu y'umwuka mubi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na cuba mu gihe ibihugu byombi byasubukuye umubano wa gicuti
arakoze mugenzi wacu yadushikirije ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo mu minota mike saa kumi na zibiri tugiye kubashikiriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo mwakoze cyane kandi tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.